Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe ibiganiro vy'uno munsi kuri mikro muri kumwe na Joy Diane ni nahazo ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho hirya nino kw'isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
mwaramutse diane mwaramutse abaduteze amatwi tuyahera kuyavugwa ku mugabane wa afurika abasirikare babiri ba mari barishwe mu gatondo kejo ku munsi w'imana mu buraruko bw'igihugu mu gitero ku kirindiro cyabo igisirikare cegeka ico gitero ku bagwanyi b'abajihadiste kandi kivuga ko mu babateye nabo hishwemwo batanu babaye abasirikare ba mbere ba mari batangajwe ko bishwe kuva ku itariki ya gatanu z'ukwa mbere guheze aho hatangazwa batandatu bishwe mu migwano yabaye mu mezi ya cumi na kumwe na cumi na kabiri haruhande y'ivyo bitero igisirikare ca mari caremeje kandi ko cishe abajihadiste barenga cumi congera gisambura n'amakambi yabo atari make kuva batanguye ibitero mu kwezi kw'icumi na kabiri hanze ya afurika ibihugu bitari bike biriko birasaba abanyagihugu bavyo bari muri ukraine kuvayo bimwe vyaragabanije ica kabiri c'abakozi bakorera muri ambasade zavyo ni mu gihe hari ubwoba ko ukraine ishobora guterwa n'uburusiya ku munsi wa gatatu ibihugu vyahamagaye abenegihugu bavyo kuva muri Ukraine ni leta zimwe za Amerika Ubudagi Ubutaliyani Ubwongereza Irlande Ububirigi Luxembourg Ubuholande Canada Norvege Estonia Lituania Bulgaria Slova, Slovenia Australia Ubuyapani Arabia Saudite Israeli na Emira z'Abarabu zunze ubumwe Ubufaransa bwo buhanura babwo kutaja mu bice vy'uburaruko n'ubuseruko bwa Ukraine ariko ntibubabwira gutaha kuva muri ico gihugu uburusiya nabwo bwarahamagaje abakozi babwo bari muri ambasade iri i kiyeve ku mugwa mukuru wa ikirere ngo batahuke buvuga ko butinya ko bobihorako amerika yasavye abadiplomate bayo nka bose kuva i kiyeve ku mugwa mukuru kanada nayo irikiri irugara ivy'agateganyo ambasade y'i kiyeve yimurira ibikorwa vyayo mu gisagara ca livive aho muri ikirere nyene co kimwe n'igihugu ca Australia. Kuri aya makuru nyene perezida wa leta z'ubumwe za Amerika Joe Biden yaremereye perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ejo ku munsi w'Imana ko Amerika izohagararira ubwigenge bwa Ukraine hamwe no gukingira imbibe zabwo. Ni mu gihe Amerika ibandanya igabisha ko Uburusiya bushobora kuvogera Ukraine ku munsi wa gatatu. Ariko Biden yaramaze kuvuga ko ata basirikare azorungika gufasha ku ruhande ya Ukraine mu gihe uburusiya bwotera ariko yemeza ko azobufatira ibihano mu by'ubutunzi perezidansi ya amerika yavuze ko perezida biden na zelenski bemeranije ko ibiganiro vya kidiplomasiya bikwiye kubandanya kugira barabe yuko hari ico bokiza
washington ijwi rya amerika
hanze ya afurika kandi hamid karzayi yigeze kuba perezida wa afghanistani yari ifatanije n'ubutegetsi bw'abatalibani cyo kuimana mu gusaba leta z'ubumwe za amerika kwisubirako ku ngingo yafashe ku mitungo y'ico gihugu iri muri ico gihugu ca amerika amerika yafashe ingingo yo gufata igice c'imiliyaridi indwi z'amadolari za afghanistani ikavuga yuko izo yashumbusha imiryango yabuze abayo mu gitero c'iterabwoba ca al qaida cyabaye muri amerika mu bihumbi bibiri na rimwe banki nkuru y'igihugu ya afghanistani yabikije amafaranga mu kigega cya amerika angana imiliyaridi indwi z'amadolari aya mafaranga yarafashwe kuva mu kwezi k'umunani igihe abatalibani bafata ubutegetsi muri afghanistani amerika iranegurwa ko gufata ayo mafaranga byatumye ubuzima bw'abanyafghanistani bwunyuka igihugu kija mu bibazo by'ubutunzi aho afghanistani ubu ibeshejweho n'imfashanyo z'amakungu ku munsi wa gatanu perezida wa amerika joe biden yarasohoye itegeko risaba amabanki ya amerika gushira ku ruhande miliyaridi zitatu n'ibice bitanu z'amadolari muri ayo mafaranga kugira ngo azofashe abanyagihugu bo muri afghanistani ayasigaye igice akazoguma muri amerika kuriha ababuze ababo mu gitero c'iterabwoba co mu bihumbi bibiri na rimwe
Washington ijwi rya Amerika naho abakozi batanu b'ishyirahamwe mpuzamakungu oni baranyurujwe mu bumanuko bwa yemene nk'uko oni yabyivugiye ejo ku munsi w'imana abo batanu banyururijwe mu ntara ya abiyane ku munsi wa gatanu igihe ngo bari batahutse mu gisagara ca adene bahejeje ibikorwa vyabo vyari vyabajanyeyo umuvugizi wa oni eric kaneko yabibwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa ejo ku munsi wa mbere ariryo ejo ku munsi w'imana ariryo afp mu makuru y'inkino hano muri leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi w'imana niho haba urukino rwa nyuma n'urukino ngaruka mwaka rwa finale rwitwa super bowl canke football y'abanyamerika urukino rwabaye hagati y'ama ekipe ya los angeles rams yo muri leta ya california hamwe na cincinnati bengals niyo muri leta ya ohio hano muri leta zimwe za amerika urukino rwabaye ejo los angeles rams yatahukanye intsinzi y'ibitsindo mirongo ibiri na bitatu kuri mirongo ibiri bya cincinnati bengals bakiniye mu gisagara ca inglewood ni mu mpanuka bushira uburengero bwa los angeles ni muri leta ya california nirwo rukino rurabwa n'abantu benshi hano muri leta z'umwe za amerika abanyamerika bashika ku miliyoni ijana nibo bari bitezwe kurorera urwo rukino mu mateleviziyo atandukanye yaha muri amerika na perezida wa amerika ndetse n'abategetsi bose abanyagihugu bose baba bari ko basamarira ku mateleviziyo yabo kugira barabe urwo rukino rukundwa cyane hano muri leta z'umwe za amerika
aloyize bigira imana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda ho turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika igice ca kabiri c'ano makuru perezida w'uburundi evariste ndayishimiye kuri uno wa kane hazokwitabira inama igira gatandatu y'abakuru b'ibihugu n'amaleta agize umuryango w'ubumwe bwa afurika n'ubumwe bwa buraya izobera i buruseli ku murwa mukuru w'ububirigi amahirwe y'uko ku nshuro ya mbere perezida w'u rwanda ahura n'uw'uburundi imbonankubone inyuma y'imyaka indwi abategetsi b'ivyo bihugu bibiri badahura ni menshi nk'uko muza kuvyumva handi hato uno musi kandi muri make amakungu arahimbaza umunsi wahariwe kurwanya indwara y'intandara canke igicuri mu kinyarwanda abajejwe amagara y'abantu mu gihugu c'u rwanda bakemeza ko abenshi mu bayirwaye atamakuru bayifiseko abanyarwanda bazi yuko indwara y'igicuri ari indwara y'abadayimoni ari indwara y'ibisazi abantu bayirwaye iwabo hariyo za nyabingi ni ibintu bya karande zo mu miryango uyu ni umwe mu bagendana indwara y'intandara hariyo ndwara y'igicuri mu rurimi rw'ikinyarwanda iyo nkuru iri mu zo tuhararikiye gukurikira ahandi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu amakuru yacu tuyahere mu vy'imigenderanire y'ibihugu aho perezida w'uburundi evariste ndayishimiye kuri uno wa kane azokwitabira inama igira gatandatu y'abakuru b'ibihugu n'amaleta agize umuryango w'ubumwe bwa afurika n'ubumwe bwa buraya iyo nama izobera i buruseli ku murwa mukuru w'ububirigi izohera ku munsi wa gatanu w'inondwi kuva yakaja ku butegetsi ni ubwa mbere perezida w'uburundi evariste ndayishimiye azoba yitabira inama zikomeye zibereye ku mugabane wa buraya ni nabwo bwa mbere uburundi buzoba buserukiwe n'umukuru w'igihugu mu nama zo ku mugabane wa buraya kuva mu kwezi kwa gatandatu ko mu bihumbi bibiri na cumi na kane ubwa nyuma umuperezida w'uburundi yahonyoza ikirenge ku mugabane wa buraya hari mu kwa gatandatu ko mu bihumbi bibiri na cumi na kane aho muhisi pierre nkurunziza yaja i paris ku mugwa mukuru w'ubufaransa amakuru hijwi rya amerika dikesha isoko ryizewe mu biro vy'umukuru w'igihugu c'uburundi yemeza ko perezida w'uburundi evariste ndayishimiye muri iyo nama azoherekezwa n'abantu baba ba mirongo ibiri na batanu barimwo abategetsi bo mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu hamwe n'abo mu biro vyiwe icuka ciza hagati y'ubumwe bwa buraya n'uburundi gisa nk'ikiriko kiranaguka ubumwe bwa buraya weruka gufuta ibihano bwafatiye uburundi bwemeza ko hari intambwe yatewe mu bisata bitandukanye abari mu mashirahamwe amwamwe aharanira agateka ka zina muntu bo y'amaraso ku babibona mu rwandiko rwashizwe ko umukono mu ndwi iheze n'amashirahamwe yigenga cumi n'indwi arimo n'inani zikorera mu buhungiro abatwara izo nani n'ayo mashirahamwe yarwanditse bavuze ko bakiriye nabi cane ingingo y'ubumwe bwa buraya basigura ko agateka ka zina muntu mu burundi kagihonyangwa kugarukana amaboko ku burundi ku bwabo bakabona ko bishobora kuvyara ingaruka mbi twibutse ko imigenderanire y'uburundi n'iy'ibihugu vya buraya ahanini ububirigi yatosekaye cane kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu uburundi muribuka ko bwagirije kenshi ububirigi kwivanga mu vyabwo no kuba bwarafashije mu guhakwa gutemba gutembagaza ubutegetsi bwa petero nkurunziza no gushigikira abahatswe kubutembagaza umuryango umwe bwa buraya inyuma yaho warafatiye ibihano burundi wagirije ku nshuro nyinshi guhonyanga agateka ka zina muntu uburundi nabwo butunganya imyerekano akatari gake bwiyamiriza ingingo z'ubumwe bwa buraya n'abategetsi babwo vy'umwihariko bwiyama kenshi igihugu c'ububirigi hagati aho isoko ry'ijwi rya amerika mu biro kwa perezida ndayishimiye twaribajije niba hari amakuru y'uko perezida w'uburundi i buruseli yobazaho hahurira na mugenzi we w'u rwanda paul kagame naryo ryishura ko ata vyinshi abiziko ico bikoze umukozi mukuru mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'u rwanda n'ayandi makungu yemereye ijwi rya amerika ko perezida paul kagame nawe azokwitabira inama y'ubumwe bwa buraya n'ubumwe bwa afurika abategetsi babiri bakaramuka bahuriye mu nama yo muri nondwi bruxelles ku murwa mukuru w'ububirigi azoba ari ubwa mbere perezida w'u rwanda paul kagame ahuye n'uw'uburundi imbona nkubone kuva icuka hagati y'ivyo bihugu gitosekara inyuma ya kudeta yaburijwemwo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu uburundi twibutse ko mu vyo buhora u rwanda harimwo ukugwegeka ko uruhara mu guhakwa gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi nkuru nziza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu n'uguhindaro abahatswe guhirika ubutegetsi barimwo n'abarwanyi u rwanda narwo kenshi muri kahise bwisavye uburundi bubwagiriza agasomborotso no guha indaro abagambirije kugirira nabi ico gihugu inagurwa ry'imigenderanire y'ivyo bihugu nayo nyene igeze kure nk'uko president paul kagame ubwiwe yavyiyemereye mu ndwi iheze haheze imyaka indwi abakuru b'ibihugu b'u rwanda n'uburundi bahuye ubwa nyuma umuhisi petero nkurunziza yahuye imbonankubone na paul kagame i butare hari ku itariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa kane ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bavugana ku bibazo vy'umutekano w'akarere ico gihe hari hasigaye iminsi mike ngo imyerekano yiyamiriza manda yindi ya pya nkuru nziza itangure nta vyemezo vy'uko abakuru b'u rwanda n'uburundi bazokwinyavya bakagirana ibiganiro ari babiri i bruxelles baramutse bahahuriye kwa kane w'ino ndwi ariko ikizwi ni uko bakahahurira ari bwo bwa mbere mu perezida w'u rwanda azoba abonanye n'uw'uburundi amaso mu yandi inyuma y'imyaka indwi mo perezida evariste ndayishimiye bitegekanijwe ko azohura nabo mu rugendo rwiwe rwa mbere ku mugabane wa buraya harimo abategetsi b'ububirigi na buraya ijwi rya amerika ritarashobora kumenya amazina yabo burundu hamwe n'abarundi baba mu bubirigi atagihindutse bakaba bazohura na perezida ndayishimiye kwa gatandatu igenekerezo rya cumi n'icenda azoba ari kwa gatandatu rero w'ino ndwi tumire amate gato hama duce tubandaniriza mu gihugu c'u rwanda
bungabunga ubuzima ubuzima amagara meza siporo uburanga ibishya mu buvuzi bungabunga ubuzima igufasha kugira ubuzima buzira umuze n'ibihe bibazo byugarije afurika n'isi mu rwego rw'ubuzima menya amakuru agezweho kuri virusi ya korona umva ibivugwa n'inzobere ubagezeho ibibazo kurikira ikiganiro bungabunga ubuzima mukigezwaho na eugenia mukankusi mugitegurirwa n'ijwi ry'amerika
kuri uno wa mbere itariki ya cumi na kane ukwezi kwa kabiri u rwanda rurifatanya n'isi mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'igicuri mu kirundi ni indwara y'intandara abajejwe amagara y'abantu berekana ko abanyarwanda batari bake barimwo n'abayirwaye ata vyinshi bazi kuri ino ndwara ibindi kuri ino nkuru turabibaza mugenzi wacu asumta kaboyi ari kigali mu rwanda abashinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu rwanda bagaragaza ko iyi ndwara ifitwe n'abantu barenga bane ku ijana ariko kugeza ubu abenshi bayirwara ntibayijyana kwa muganga dr jean damascene yamuremye umuyobozi ushinzwe ishami rishinzwe kuvura indwara zo mu mutwe muri minisiteri y'ubuzima yabwira dijwi rya amerika ko iyi ndwara nubwo ifitwe n'abantu benshi ariko abayivuza kwa muganga bakiri bake uyu muganga yasobanuye uburyo iyi ndwara ifata
indwara y'igicuri ni indwara yo mu mutwe kubera ko ni indwara ifata ku bwonko eh, amaraso nta- ntashobore gu- gu- gutembera neza mu bwonko noneho ubwonko bugacura umwijima noneho umuntu akagira isereri bikageza n'aho a- ashobora no kwitura hasi akabura ubwenge noneho akaza ku- kuzanzamuka nyuma y'igihe runaka I- igitera iriya ndwara cyane cyane ni ugukomereka k'umutwe gukomeretsa na buriya bwonko muganga yamuremye avuga ko abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe bagana amavuriro kimwe cya kabiri cyabo basanganwa indwara y'igicuri dogiteri yamuremye agakomeza asobanura ko ikibabaje ari uko abarwayi b'igicuri batizera ubuvuzi bwo kwa muganga bayihuza eh, n'imyuka mibi noneho ugasanga eh, ba bantu nta n'ubwo bizera ko ah, aba ubuvuzi busanzwe bushobora kugira icyo bubamarira akaba ari nayo mpamvu eh, benshi bayivuza bitinze noneho eh, bi- bikanarushya no- no kuyivura turacyarwana no- no- no kuzamura imyumvire twashyizeho ingamba ku buryo mu myaka itanu abantu bose bafite i- ibibazo by'igicuri ba- ba- bazaba ba- baramenye ko eh, aho bashobora kwi- kwivuriza kwitiranya indwara z'igicuri n'izindi ndwara zatumye madamu w'imana izina twamuhaye kuko atifuza gushyira umwirondoro we hanze byatumye amara imyaka igera ku munani atarivuza igicuri kwa muganga madamu w'imana yabwiye ijwi rya amerika ko yafashwe n'igicuri mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani agatangira kukivuriza kwa muganga nyuma y'imyaka umunani akizenguruka mu masengesho no mu mavuriro gakondo ndayirwaye kuva muri muri bibiri n'umunani Eh, ubwo burwayi nyine bwaramfashe nikubita hasi abanyarwanda bazi yuko indwara y'igicuri ari indwara y'abadayimoni ari indwara y'ibisazi abantu bayirwaye iwabo hariyo za nyabingi ni ibintu bya karande zo mu miryango umuntu akabanza akabitamo akivuza akazenguruka ukajya kujya kwivuza wararangije kubora kubera ko utigeze umenya uburwayi nyir'izina ubwo ari bwo nazengurutse mu binyarwanda nyuma yaho mbona nta kintu bimariye kugeza ubwo nagiye imbere imiti ndayinywa ubu maze imyaka itandatu ntakishyura hasi madamu w'imana asobanura ko ubujiji bwatumye atinda kwivuza iyi ndwara bituma atinda kuyikira ubu rwose navuga ngo meze neza ku buryo no muri iyi minsi yashize maze ukwezi nanimariye inama nagira umurwayi w'igicuri wafashwe n'igicuri uwabona yituye hasi wimujyana ahandi wikumva ko ari ibyo birozi wikumva ko ari izo nyabingi ibyo bitega n'ibindi fata inzira ujyane umurwayi kwa muganga cyane ko iyo utize kuvuza umurwayi w'igicuri kirakura kigakomera noneho kukivura bikaba ikibazo ubu burwayi bw'igicuri bushyirwa mu bwoko bumwe n'uburwayi bwo mu mutwe bwana Claver hagenimana umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abarwaye mu mutwe cyangwa se bagifite ubu burwayi avuga ko hakiri inzira ndende ngo abarwayi b'igicuri babashe gufashwa bahabwa akato gakomeye cyane kuko niba ari umudamu ufite urugo ntabwo afatwa nk'umudamu niba ari umunyeshuri uri ku ishuri afatwa nk'ikigoryi cy'imyuka mibi n'ibindi byose bashyiraho kominote nyarwanda sosiyete nyarwanda yose ntabwo ntabwo yumva igicuri ko ari indwara ahubwo yumva ko ari amadayimoni imyuka mibi aranyanduza ara- naza ku- gusura bya ndibyo aransurira ndarwara nanjye ndandura imyumvire iri hasi cyane nka mirongo icyenda ku ijana ry'abanyarwanda ntibazi iyo ndwara ntibazi n'icyo bakorera umuntu ahubwo icyo bakora ni ukumushyira mu mu kato no kumuhunga no kwigendera gusa bakamusiga aho ngaho umwana wanjye aragaragara baramuroze byakwanga ni kwa pasiteri bakazagera kwa muganga mu myaka itanu itandatu umuntu yari amaze kuba koronike leta y'u rwanda yashyizeho ubushobozi kugira ngo ifashe mu kunoza ubuvuzi bw'indwara y'igicuri abajyanama b'ubuzima barenga ibihumbi mirongo itanu na bitanu mu gihugu hose bahuguwe mu gufasha indwara zo mu mutwe harimo n'igicuri kugeza ubu leta yamaze gushyira mu bitaro cumi na bibiri mu gihugu hose ibyuma bibasha gupima mu mutwe bikaba byagaragaza ko umuntu afite uburwayi bw'igicuri nubwo abaganga bemeza ko indwara y'igicuri ivurwa igakira mu gihe uwayirwaye yivuje hakiri kare abarwaye igicuri bemeza ko bagihura n'imbogamizi zirimo guhabwa akato aho urwaye igicuri afatwa nk'umuntu uteye uko abandi batameze ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu gihugu hose bugaragaza ko abafite imyaka iri hagati ya cumi n'ine na mirongo itandatu n'itanu bo mu bitsina byombi abangana na babiri n'ibice icyenda ku ijana bafite indwara y'igicuri kuri iyi nshuro u rwanda rwihaye insanganyamatsiko igira iti igicuri ni indwara kimwe n'izindi iravurwa igakira kugeza ubu abahanga bavuga ko impamvu nyakuri itera uburwayi bw'igicuri itazwi neza ariko hari zimwe zishobora kuba intandaro y'ubu burwayi nko gukomereka mu mutwe indwara ya stroke stroke ni indwara iterwa no gukomereka k'udutsi tujyana amaraso mu bwonko kugira ibibyimba mu mutwe ndetse no kuvukana ubumuga bw'ubwonko ahanini buterwa no kuba umwana yavutse araniwe ariko ko hari icyakorwa cyane cyane ko abagore batwite bagomba kubikurikirana kwa muganga mu gihe cyose bagitwite hanyuma no mu gihe bagiye kubyara bakaba babyarira kwa muganga asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda agezeho mu gisata ca sport duhereye mu rwanda mu mupira w'amaguru inyuma y'imikino y'umunsi wa cumi na gatandatu ekipe ya apr fc niyo iri ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agategekanyo rwa shampiyona y'igice ca mbere i kigali mu rwanda tuhasanga mugenzi wacu jean claude munyandinda mu mupira w'amaguru mu mpera z'icyumweru gishize harangiye igice cy'imikino ibanza muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda nyuma y'iki gice cya fazale ikipe y'abasirikare b'u rwanda aprfc niyo iri ku mwanya wa mbere ikagera amanota mirongo itatu na rimwe mu mikino cumi n'itatu ikaba isigaranye imikino ibiri y'ibirarane izahuramo na mukura victory sport ndetse na rutsiro fc abakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu rwanda barasanga aprfc ishobora kongera kwisubiza iki gikombe cya shampiyona ariko bakongeraho ko ikwiye kwikubita agashyi ubuhangange bwayo ikabugaragaza no mu ruhando rwa afurika cyane cyane ko ikunze gusezererwa itarenze umutaru ku mwanya kabiri turahasanga ikipe ya Kiyovu Sport ifite amanota makumyabiri n'icyenda mu mikino cumi n'itanu iyi kipe yatangiranye amashagaga ivuga ko nayo yifuza gutwara igikombe ariko ku musozo w'iyi mikino ibanza yerekanye ko ikiri ya Kiyovu Sport idashimwa kabiri Rayon Sport yicaye ku mwanya wa gatatu n'amanota makumyabiri n'atandatu bamwe mu basesenguzi ba ruhago yo mu Rwanda bavuga ko n'uyu mwanya wa gatatu Rayon Sport iwukesha rusengo urebye zagaragara imaze igihe ivugwamo nko guhindagura abatoza kwivumbura kw'abakinnyi kudahembera igihe n'ibindi ikipe ya kanini ya AS Kigali n'amanota makumyabiri n'ane iyi kipe ya yatangiranye shampiyona ubukana bwinshi andi makipe arakangarana ariko buhoro buhoro itangira kugenda kigongogongo umutoza wayo Eric Nshimimana yaje gusezererwa asimburwa na Jimmy Murisa nawe utarahatinze ubu ngubu AS Kigali iyobowe n'umutoza Mike Mutebi ukomoka muri Uganda uyu nawe aherutse gukubitwa icyuhagiro na mugenzi we Kamarade Banamwana wa Etoile de l'Est ubwo iyi kipe y'akarere ka Ngoma yatsindaga AS Kigali ibitego bibiri ku busa ku mwanya wa gatanu hari Musanze FC ku manota makumyabiri n'atatu ifite kugeza ubu iyi kipe yagaragaje umwete n'umurava abakunzi bayo bakaba barimo kuyisaba gukomerezaho ikipe ya polisi fc iri ku mwanya wa gatandatu nayo ikagira amanota makumyabiri n'atatu ikipe y'abapolisi b'u rwanda ikomeje kugaragaza umusaruro nkene nubwo nta bibazo birebana n'amikoro bijya birangwamo kugeza na n'ubu umutoza wayo frank nutari ntabwo arashobora gukaza ubugi bw'abakinnyi ngo bushobore gukeba amakipe bahanganye iyi kipe kandi ikomeje kuvugwamo abakinnyi bishyira hejuru bakigira indakoreka biyumvamo ko aribo kamara ibi bikaba byagira ingaruka ku musaruro w'ikipe uyu muco utari mwiza w'abakinnyi wo gutsindisha umutoza kandi si uwa none muri polisi fc kuko wakunze guhwihwiswa ku gihe cy'umutoza Cassandre ndetse no ku bandi bagiye bamukurikira amakipe atanu akurikiraho aragaragaza ko ari akazu yazi ku buryo nta yindi ntego usibye kwigumira mu cyiciro cya mbere ayo makipe ni Marine FC ya karindwi n'amanota makumyabiri na rimwe Mukura Victory Sport ifite makumyabiri Kabari ya munani Bugesera FC ya cyenda n'amanota cumi n'arindwi Rutsiro FC ifite cumi n'atandatu ikaba yicaye ku mwanya wa cumi na Gasogi United ya cumi na rimwe nayo ifite amanota cumi n'atandatu umuyobozi w'iyi kipe ya Gasogi United umushoramari Charles Kakoza kuwa kane w'icyumweru gishize yari yatangaje ko avanye ikipe ye mu irushanwa ariko nyuma y'amasaha make gusa yongera kwisubiraho intandaro yo gukangisha gusezera muri shampiyona ni ikiswe ubujura bwakozwe n'umusifuzi Saidi Ndayisaba ubwo yangaga igitego cya Gasogi United mu mukino wayihuje na Rayon Sport kuri stade ya Kigali i Nyamirambo inkuru igaragaza ko federasiyo yuzuyemo mafia umwanda twebwe dufashe decision ikipe tuyivanye muri competition with effect from today abakinnyi bacu bazakomeza gukoza imyitozo tuzakomeza kubahemba ariko ntabwo tuzakina ino shampiyona nta nubwo dushobora no kugaruka nubwo zaba imbuwe z'imana kuko ibi ni umwanda ntabwo ushobora gukora ibintu mwabonye umupira twakinnye mwabonye eforo twakoze arbitrage yaje iri bifite nibyo tuvuga niba adakemura iki kibazo hari igihe abantu bazarwana hanze y'ikibuga these guys they are playing with emotions ibyo mubyumve wakubona ibintu nk'ibi ngibi ukavuga ngo ugiye gushyira amafaranga mu mupira none banashebeje na minisitiri waje kureba maki amakipe atanu ari mu myanya y'inyuma ku rutonde rwa shampiyona ni etoile de l'est ya cumi na kabiri espoir fc iri ku mwanya wa cumi na gatatu gicumbi fc iherereye ku mwanya wa cumi na kane gorira fc y'umuherwe yusufu mudaheranwa ya cumi na gatanu n'amanota cumi na rimwe tutibagiwe etenseri fc ya cumi na gatandatu ariyo ya nyuma nayo ikaba ifite amanota cumi na rimwe n'umwenda w'ibitego cumi na bitatu muri aya makipe atanu ameze nka ka kanyoni karitse ku nzira gahora kavuga kati nzapfa nzakira simbizi hashobora kuvamo amakipe abiri azamanuka mu cyiciro cya kabiri yari claude munyandinda i kigali jean claude munyandinda urakoze mu burundi imirwi ya muzinga mu bigeme na rukinzo mu bagabo niyo yatwaye ibikombe mu nkino zibanziriza ihiganwa ry'uburundi muri volleyball muri basketball naho ihiganwa rirabandanya i bujumbura urunani na new star akaba ariyo mirwi kugeza ubu itaratsindwa inyuma y'inkino zitatu izi nkuru zose twaziteguriwe na mugenzi wacu desire hatungimana kuri uno w'imana niho i bujumbura hatangura izo nkino zo gukurakuranamwo kugira hasigare imigwi itandatu mu icende ry'ibujumbura iyi itandatu izocija hamwe n'iyindi ne yo hagati mu gihugu hanyuma iba imigwi icumi izokina ihiganwa ry'uburundi bwose iryo higanwa rizofatwa mu mugongo n'ikinyobwa kitagira umwambiro viva muri izo nkino rero zabaye umugwi wa dinamo uharugwa mu yifashe neza mu burundi watanguye utsindwa na remesha ku manota mirongo itandatu n'atanu kuri mirongo itanu n'abiri new star yatsinze mutanga united ku manota mirongo irindwi n'abiri kuri mirongo itandatu n'ane rezipo batsinda muzinga ku manota mirongo umunani n'atatu kuri mirongo itandatu n'atatu na yurunani wirahiye jimukana ku manota mirongo icenda kuri mirongo itandatu n'atatu alain cristal amenyereza jimukana amenyesha ko abakinyi biwe bari bagwaye ariyo vyatumye mu minota ya nyuma atakaza urukino twari dufise abakinyi bake notama n'abakinyi babiri tugenderako batari denanzere nka gasonga yaragwaye twagize ikibazo ca effectife nk'uko mubibona babonye yuko twagerageje tukabaja imbere bagasubira bakatuja imbere yari difference de 5 yari 4 minutes mugabo iheza ari difference de 27 donc batwinjije 20 point muri si dernière minute ni ikibazo ca effectif twagize nibaza yuko niba abakinyi basubira gukora hamwe turi hamwe nk'uko twama tuje twese dukwiye n'amapresure yagabanutse nibaza ko atakibuza yuko iyi defete izotwigisha ahubwo tukaraba yuko izisigaye zose twagerageza kuzitsinda kugira ngo dushobore kujya muri muri mu muguru na nihoho bamenyesha ko iri higanwa baje bariteguye kugira baritware richard patrick ngwije uruvugo amenyesha ko intumbero yabo ari ugukina inkino zose nk'urwa nyuma navuga ko jimukara musanze ni ekipe nziza musanze icyo nibaza ko twariteguye cyane kandi twiteguye na objectif kandi turazi iyi tunwa ni tunwa imwe guhura ni nka faza rero nyene kugira uje muri zitandatu za mbere urumva yuko ni match bisaba ko twitegura cyane na match imwe tureke na jimukana na match imwe tuzokina zose tuzofatanya finale muri izo nkino zose zabaye umukinnyi icuma nawe toto wa mutanga united niwe yinjije amanota menshi aho yashikanye mirongo itatu n'umunani n'aho bitabujije ko umugwi we utsindwa umupira w'amaguru naho ku ndwi ya mirongo ibiri burundi sport dynamique yatsinze top junior igitsindo kimwe ku busa umumenyereza w'uwo mugwi jumayine akamenyesha yuko ari munezero muri uwo mugwi kuko gutahukana amanota atatu ari igikorwa kitoroshe mu ihiganwa ry'uburundi muri ino minsi urukino rwari rumeze neza ntirwari rworoshe kuko top junior iri mu kibanza cya kane kugira ngo wironke ko amanota atatu ntibyaba vyoroshe ifaze turi irakomeye irakomeye kuko ekipe zose nta ekipe n'imwe ishaka ko ikoroka hakaba n'izindi zishaka ko ziba iza mbere hakaba n'izindi ko ziba muri zimwe zine z'imbere urumva shanze zitegereza kubigoye muri faze tour ntiwovuga ngo iyo inyamaze gukoroka iyo inyamaze kuba iya mbere ko shampiyona ikigoye mu zindi nkino zabaye kanza united yanganije na musonga ati ibitsindo bibiri ku bindi atletico ni oil yatsinze message igitsindo kimwe ku busa flambo du centre yatsinze wayari ibitsindo bibiri kuri kimwe ni navyo kandi vitaro yatsinze aigle noir buja city yasumbije cyane flambo de l'est mu kuyitsinda ibitsindo bine ku busa bumamuru nayo itsinda lekoko ibitsindo bitatu ku busa uwo mugwi wa bumamuru wo mu ntara ya cibitoke uracari mu kibanza ca mbere inyuma y'inkino mirongo ibiri kuri mirongo itatu zitekanijwe mu higanwa ry'uburundi desire hatungimana kigali ijwi rya amerika
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya mbere vya kino gitondo n'ibiganiro vyateguwe vyongera bibashikirizwa na joe diane ninahazwe dushimira abagize uruhara mu itegurwa ryavyo muri bo harimo diodone cubahiro yegeranije amajwi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubipfuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho utaha ahanje turongera mu bindi biganiro vyo mu masaha ari imbere
ababyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha nkaho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba